Hello.
Hello.
Mm.
Akkam Akkam nagaadha.
jirtaa nagaadha.
Nagaadha akkam.
Maal raftama?
Mallaatti mana dhugaan jira.
Eessa? Mana fi mana keenya.
mana eh,
Akkash booda sii bilbila ka dhugi.
maali biiroodhaaf bilbiltamu?
Akki. Anuma jechuun anuma biiroo kan kool seentariiti.
Mm.
Yeroo moobaayilii irraan qaba.
Mm. Lakkoofsa isaatu adda ta'e.
Ee kool seentarii mana taa'een to'adha. Bilbiluma koo irratti appilikeeshinii qabdi.
Mm.
Mm, Kanaaf ani isaan hin fayyadama. Amma waayifaa nuu kennaniiru manatti.
Dandeesse kaffaltaare?
Naayii kaampaanii kaffalana miti.
Mm. Yoo kana ta'e malee xinnoo mm, asii dhibba shan dhibba ja'a jedhu gara Eh, baakkoodha.
isheen kun ishee waayirlasii sosochootu
Mm.
isheedha kan waggaa tokko kaffalaniiti Mm.
yoo kennan
Waa'ee osoo gaariidha. Garuu jirtaa biyya
jira jira gaddoo
Mm.
bilbila kee dhabne bilbilli kee isin hojjetu yeroo baay'ee mokkoreen dadhabee dhiiseera.
kooliidarii Nagaadhuma hoj- si gaafachuu nagaadhuma si gaafachuu malee kan biraa miti.
kooliidarii wajjin eh, neetwoorkii keenya balleessan
Akkasiin odduma arge biyya otoo baakuu argite immoo biyya maal jettaree bara haasa qallaxii ta'e gaafa gaafa diigamu inni fuuldura
duruu durii
duruu durii buktis ciramee dhumee gaaddisni badee Mm.
dhumtuu ciramee egaa
hoggisoodha namni hafuudha.
kanaafuu. Innis kan biraallee dunkaanuma iyyuu dhaabbatee jiraachuu danda'a. Inni asii imimmaan asitti bu'u immoo dhaggisee si gaddisiisa namni hin boo'a hin maraataa as bakka galtuu hin qabdu bakka deemtuu hin qabdu firattee deemuu hin dandeessu eh, si gaddisiisa Kafuu.
kun ammoo ah, namni nama boo'a bakka namni nama boo'a jireenya isiin hin dabale amma kunuu tiraaspoortiin dabale.
Mm.
Akka waan dubbannu hin qabnu bakka jireenyaa hin tuqu mootummaan kan isaaf ta'u qofa hojjeta. Akka Eh, rakkoodha baqqanna maal goona waaqni waan naan nagaama qabaadhaati jiraadhaa malee barri kun Mm.
haadhu malee eh, barrittiin kun bara hiyyeessaaf taatu miti. Bara sooreessaaf hiyyeessi immoo Mm.
akkuma faana jiraata malee dhiisuudha waan jennu hin qabnu dhiisnee irraa maaf jenne innumtaa deebisu.
yeroo naa deebisu maal jedhama.
Akkam fayyaan kee?
Dhumaan jedhu yaa ogeessitichuma natti cimee har'umayyuu ganama kana jamboolaa wajjin deemeen ilaalameen ol ka'ee nu rakkisaa ture qoricha liqimseetaniin amma Maali? Maal- Maaliin sitti qabu? Maaliin sitti qabu? Hojii dhabu?
hojii malee yuun kaati ishinoo ammoo ka duraa ta'uu dide beektaa manatti ka'a. Timaatiriin ta'e natti ka'a.
Mm.
amma moringaa tokko ni fudhachuu jalqabeera bunaatti buna shiniitti yeroon qaneessatte bisbis godhadhee dhuga Mm.
isan jalqabeera hin gaddan qabadhee dhufeera.
Okay. Na- Jamboon akkam?
Hmm?
Jamboon akkami?
Nagaa harka kunooti na bira jira.
Miti?
Hedduu koo jalaan deemti isheen kanuma.
Fayyaan isaa?
Nagaa haromaan jedhu.
Miti?
Hmm.
Ay, Gaariidha. Biyyoo nagaadha maatiin.
Nagaa haromaan jedha. Ni nagaadha.
Ay, Gaariidha. Tumarraan fa'aa hundi isaanii.
Ee nagaadha. Nagaadha. Ati nagaadha garuu.
Ee Waaqayyoo fa'aa galatu. Nagaadha.
Ee kan qoonqoonuma keessaa naasatu teena jedha. Kanaaf kan man kadhadha amma danda'ametti.
Mm.
eebba kee kana wantani jedhee isa qormaata adda addaa kana nuun kadhaamman danda'e Mm.
waaqayyotti boo'ee man kadhataa jira egaa furmaanni nan masaati
Hayi waannaan fayyaa qabaachuudha. Eh, Furmaannis isa biraati kan fayyaas kan jireenyaas yoo ta'e.
Mm.
Mm, Isadha waannaan eh, egaa Waaqayyoof haa galatu. Oh, yaa Waaquma isaa kan jira malee yaa diinillee waan baay'ee namatti yaaddi garuu Waaqayyoof haa galatu.
Eh, godha waannaan.
Eh, waannaan eh, Isadha durillee gaafa eh, ilaalcha biyya lafaa qabnu abdiin keenya nama ture. Amma abdiin keenya Mm.
waaqadha. Kanaaf inni beekaadha.
Mm.
Waan meeqarraa na baaseera waan ta'eef ani waan inni ittiin Waaqayyootti gadduun qabu. Ani Mm.
koo akkas ta'ee ilaalchumti koo jijjiirameeyyuu jiraachuun koo akka isaaf waan ta'eef
Eh,
cimina na biraa dhufe tokkollee hin qabu. Eh, Kanaaf eh, hundisaa Waaqayyoo fudhatu galatasaa. Kanaaf eh, hin dhufa hundumtuu gayaa yeroo maaliif yeroon waaqayyoo fi yeroon namaa gargari. Kanaaf yeroon waaqayyoo eeyya.
immoo turuu danda'a. Garuu eh, immoo eeguun dirqama malee salphaadha. Hundi Roobii sal- darbee roobii darbee kadhannaa mandaraa jira ture baakko Ishii.
gandaa shaambal abarraa abbabee qalbeessaa obboleessaa shaambal abarraa qalbeessaa
Ishii.
beekta miti
Ah, ab- Abbebe- eh, Eenyu qalbeessatti?
shaambal abarraa qalbeessaa abbabee qalbeessaa Isa Damana golaadha daabboo qaban sun?
Eh, inni abbabeedha inni obboleessaa immoo mana nyaataallee qaba ture garasi eh, inni mana isaatti roobii fi eh, qidaame- qidaamee kana kadhannaa jira ture Ishii.
amma yeroo yeroon yeroo argadhu nan hirmaadha ture Ishii.
amma roobii deemeen roobii sa'aatii kudhanitti deeme saddeetii walakkaa amma sa'aatii kudha tokkotti ture kan kadhatamu Hmm.
ani hojii xinnoo natti cimee jennaan qaadana hawwatee jennaan tureen kudhanitti baheen yaadaraani jedhee Hmm.
fiigeen dhaqee gaadhumuu gaheera jechuudha hundumtuu kadhachaa turanii faarfachaa turanii maal jedhanii namoota gara digdamaa oliitu achitti argama baay'atu Hmm.
kana hirmaadhee kadhannoo irra adda addaa irra otoo jiranii baay'ee kan sidinquu achumaa utaalee dhufe raajii fayyeeraa jedhamaa huqqataa tokko nama giddaa kiramuuti Hmm.
dhufee na qabee Hmm.
eh, abbaa kanaa waaqayyoo hark- kadhadhufinaan jedhee eh, du'a di- du'a dingataa itti ajajamee ture Hmm.
kanaaf du'a dingataa irraa rukutameera Hmm.
jedhe harkatti naa qabaa jedhe ka laphee koo dhufee qabee mataa koo qabee Eh, ol kaa ol na kaasee jechuudha hmm.
na baay'ee baay'ee baay'ee baay'ee na kadhatee Eh, afur baafadhu jedhee ilaa eh, du'a dingataatti ajajaniiru jedhe Hmm.
dingataa fudhachuuf turanii waaqayyummaa irraa rukuteera jedhee waaqayyo irraa Hmm.
rukuteera waaqayyo irraa rukuteera jedhee harkatti Hmm.
qabaa jedhee mm, irraa gaxaxaa jedhee innis eh, maqaa gooftaa yesuusin irra haa dhaamu jedhani duuti irra haa galagalu jedhani Ah, galmeen du'aa galagaleera irraa galmeen dingata du'aa du'a dingataa irraa galagaleera jedhee Hmm.
baay'ee gaafas naa kadhatee
Hmm.
eebba isaa kan cufee ture eebba ijoollee isaa kan cufee ture Hmm.
afurri diinaa abaarsi maal jedhe egaa eh, tanqolaan asmaatiin jedhe irraa dhaameera jedhe Hmm.
kanaan naa kadhatanii
Eh, achii booda dubartii tokko ankoo eegeniin gadi taa'e deebi'ee dubartii tokkos akkasuma hakiimiidha isheen immoo abbaan manaa ishee waggaa saddeettanarraa du'e qoricha gu- qoricha waraante ajjeesteetti amma immoo zalaalam isaa Mm, ha- xeenaa xaabiyaa ture illee beekta miti isa mucaa guddaa bila kana isatti itti eh, galeera mana obsee bira isa jiru mana obsee garas isa jiru Mhm. Hmm.
zalaalam isatu isheetti galee amma ishee fuudheera Interesting.
kadhatanii kadhatee kadhatee takkuma ishee caraamsisee xinqola waggaa saddeet deemanitti xaxanii furan jireenya ishee si'oosii ishee akka isheen hin darbine kan godhan jedhee irraa rukute gaafas nama jaamoo nama meeqatu fayye gaafasi kana kanatu jira gaa kanuma rageenye jirra
Seetan humna hin qabu garuu yaa'u, amantii keenyatu murteessaadha. Haala ittiin waaqayyoon qabanneetu murteessaadha malee inuma cabdee mm, maaliif isuma amma waaqayyo dubbatu kanayyuu maal nu barbaachisa amantii nu barbaachisa fudhachuudha. Amma maaliif eh, waaqayyo sagaleen dabarsaa eh, namni isa isa wajjin isa amanates isaan amanannis hin jaallata waaqayyo garuu waan inni ergaa nuu fidus amannee eeyyee waaqayyo kanarraa na ooshireennee waaqayyoon akkaataa inni ergaa nuu fidetti immoo fudhachuun dirqama keenya. Innaa waan o- of eegne wayii nutti fakkaata malee eegumsa isaa jala jirra Mm, garuu yeroo masaa eeggata malee waan nu namtu cabaa.
Mm.
Naa kanadha biyya akkamii nageenya.
waan jedhu gaa akkuma isaatti waan jedhu
Mm, Miti.
isheen nama saamaa turte isheen keessumaa funaanamte harka harka laachaa jirti inni inni seera qabeessaa immoo gaa fagoo fagoorra jira yaa fuunumaa jira garuu Mm.
rukutaanuma jiru iddoo iddoo argatanitti.
Eh, ay, rakkisaadha egaa inni warri sun illee bagga gaggaltee gaariidha.
Mm.
Utuu bagga boqote ga maal godhu miti.
Mm.
Rakkisaadha egaa akkuma jiru akkuma argaa jirtu gara jalluu kanas dhagaa jirta miti.
Eh.
Na rakkisaadha egaa waaqayyooti namaa tiksuu bara darbu kana jalaa waaqayyo namaa tiksuu anis hin gadda wayin arge.
Mm.
Abduu jechuun piraaktikaalii jireenyuma namarratti mul'atu.
Mm.
maalidha bakka wayiin deemee bakka wayii karaaratuun deemuun qaamotuma hidhatanii jiranii ittiin hin booji'amne beekta.
Mm.
Isaan immoo warra gara sadan gara gara sadii kanadha.
Mm.
Bakka anu bira teessuu nu wajjin hin loltuu eh, ogummaa keessaniitiin nuun jedhan.
Mm.
Mucaa nama lama lama ta'aniiti kan eh, booji'amne jechuudha.
Mm.
Ibsaa ani kanadhas kanadhas hin jenne tole bakka jedheen buleen ganama ka'een eh, fiigee jalaa ba'e jechuudha.
Mhm.
Fiigee jalaan ba'e ganama waan gaarii wayitu dhaga'e mogorra kootiin jechuudha.
Mhm.
Waan gaarii sun egaa si boodasitti yeroo biraa Mm.
na barbaadeeni Mm.
waaqayyo akkasitti piraaktikaalii hojjeta laale. Na inni fagoo miti waaqayyo nuuf dhiyoodha yeroo hundumaa jechuudha. Na baay'ee na ajaa'ibe mudatee ganama ka'een wanti bilbilaan hin dhagaye immoo si ajaa'ibanna galgala gana abjuudhaan harkaan ba'in magaalaa feene bakka yeroo sanatti jechuudha.
Mhm. Eh.
Mucaan isaan biratti
Mhm.
an garuu harkaa ba'een eh, yaa'u na duukaa fiiguu inuman fiigaa inuman fiigaa eh, bakka jireenyi koo baduu isaatii isaan faana yoon taa'e mm, bakka akka isaanii nama ajjeesaan jiraadha amma jedheen fiigee baqadhee bakka isaan bira. Na Ishee.
garuu ganama immoo bakka waan intinaan dhaggee egaa inni yoo haala saalaaleen sitti yeroo bira garuu Nyaata.
waaqayyoo fi agalatuu siin jechuu barbaadeen innaa kanaaf waaqayyo karaa adda addaadhaan namatti dubbata yeroo waan godhe karaa adda addaadhaan nutti dubbata abjuu keenya yeroo baay'ee nuti amma akkaataa barbaannuutiin hiikkanna malee fagootu Mm.
kadhatteedhuma ganama isaatuma waan dhageessu eh, inni ilaallu beekta yeroo baay'ee malee waan hundumtu wanti waaqayyo hojjetudha beekta waan jireenya keenya irratti ta'u innaa ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf eh, hojiin diinaas cabuun isheen ooltu eh, yaa waggaa gama dandaamiin isin of eeggadha bakka jirtanitti eh, haala jireenyaanis ta'e haa bakka hojiidhaanis haa ta'u
Mm.
nu barbaadaa malee wanti biraa waan dhufu hin jiru. Mm, Yoo maalli qaala'insi jireenyaa gaa amma samii tuqeera eh, bakka dhaqnu hin beeku garuu abbaan formaataa waaqayyoodha waan ta'eef tanaayedha. Manuma amma kireeffachuudhaaf iyyuu as finfinnee koolidariin irra darbeera moo hin darbarreedhis namni kireeffatan jedhu maaliif har'a kireeffatte har'a har'a si kaasu. Bakka. Har'a Yahoo.
kireeffatte siin ka'a amma ammatti siin jedhamu guyya shan guyya jaa gidduutti amma gooroon akka haaraatti diigamtee ijaaramuuf jechuuf hin danda'ama bakka amma guyya jaa kennamee fi goorommoo wanti si ajaa'ibu magaalaa dhiyoo as babal'ateedha waan ta'eef manni sirriin hin jiru argite Mhm.
mana caraqaadha kan baay'ate lamma lammaffaa immoo abzi abzi abzi baay'ata argite amma isaantu guuramee jira kunoo amma bakka mana mana maal isin jedha diiganii hambiraadhuma magaalaadhuma biraa ijaaruudha jedhu fakkaataa garuu na uummanni isaa boo'ee bakka maraatee ilaali namni si bulchu hin jiru amma nan rakkadhe amma maal godhaa jiru warri akka keenyaan keessa kireeffannee jiraannu fakkeenyaaf haa tammaa mana kibbii keenya keessatti nama kiree nama kireeffatee jiraata miti rakkee yoo iddoo biraadhaa buqqee mucaasa gibbiidhaa galu bakka adeemee ani of rakkoo tu akkas buqqee dhufuudhaafidha. Akkasitti nama meeqa qabda. Bakka maaliif maal eessatti gatta re'ata amma fi- firakee amma manni jalaa diigame bakkeetti hin gattu sila dirqama Mm.
manuma reeffattu keessa galchita. Akkasitti nama meeqatu mana gadhiisee mana gadhiisee bakka na inni asii inni asii hin dubbatamu waan jennus hin qabnu rakkisaadha garuu egaa waaqayyoomti namaa tiksu malee. Rakkoodha.
Akkasuma kadhachuudha ammas isumatti iyyuu dhabu isumatti boo'uudha inni furmaatan dhabu.
Mm.
Mm, Warra buna nagadan jabanaa bunaa qabatanii balbala namaa fuula dura birrii kuma lama birrii kuma sadiin kireeffatanii shara Mm.
waxxaratanii gurguran Mm.
abbaa ijoollee haadha ijoollee shanii haadha ijoollee ja'a kiraa manaatiin immoo kan jiraatan isaan jalaa diigame yeroo darbe guyyaa lama guutuu wayyaa gaddaa uffatanii ci- taa'anii boo'aa turan Mm, ilaali.
isa booda immoo dhaqanii immoo karaa iddoo inni hin geenye jedhame sana immoo irraa hafeera immoo jedhan immoo yeroo isaan dhaqanii shaaraa waxxaratan immoo bulchisni Mm.
magaalaan ari'a milishaadhaan Eh, Bakka.
safuudha kanaaf bu'aa hizbii ma bu'aa hizbii dhumatu gaddaa Eh, Maal mootummaa goona?
isaa booda akkam ta'aa jechuudha Ay, rakkisaadha Abbaan deebii waaqayyoodha waan ta'eef isumatti Mm.
kennan isuudha yaa ta'u siin bilbila
Ishi jedhu.
jedhe ishee. Chaawush.
Ishi.